tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumviriza muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze mu makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe mu rwanda umuryango w'umunyagihugu yitwa uziel ntakirutimana aba mu karere ka rutsiro mu murenge wa boneza umutabariza uvuga kuvuga ko ushaka kumenya irengero ryiwe nabaje kujya ku murenge gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkuriranira mbonye bitinze ndajya kuri ribu kayove naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero uyu ni eliane mwarakoze umutambukanyi w'umunyagihugu witwa uziel ntakarirutimana mu rwanda hirya nino ku isi ikigo ca amerika kigishwa inama ku bijanye n'iperereza kizwi ku izina rya site intelligence catangaje ko umutwe ukorana na al qaida wahitanye abantu bagera ku majana atatu mu gitero simusiga uheruka kugaba muri burkina faso duca tubigaruka ko handi hato musangwa ikaze reka amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu hejuru ni mukankusi hatubwira agezweho ijya nino ku isi umuyobozi mukuru w'ishami rya onu ryita ku buzima homs ukorera ku butaka bw'abanyapalestina ejo kuwa kane yavuze ko igisirikare cya israeli n'umutwe w'abarwanyi b'abanyapalestina hamasi bemeye uturere dutatu dutandukanye tuzahagarikwamo imirwano mu ntara ya gaza ibyo ni mu rwego rwo gutuma abana bagera mu bihumbi magana atandatu mirongo ine babasha guhabwa urukingo rw'indwara y'imbasa rick peppercorn yatangaje ko gahunda y'ikingira igomba gutangira ku cyumweru yavuze ko ayo masezerano ari ayo guhagarika imirwano hagati ya saa kumi n'ebyiri za mu gitondo na saa cyenda z'amanywa uwo mutegetsi wa wms yavuze ko ibikorwa by'ikingira bizatangirira muri gaza rwagati muri iyo minsi itatu y'ihagarikwa ry'imirwano hanyuma igakomereza mu majyepfo ya gaza ahazaba indi minsi itatu y'agahenge hakazakurikiraho amajyaruguru ya gaza peppercon yongeyeho ko hari amasezerano yo kongera igihe cy'ihagarikwa ry'imirwano mu rwego rw'ubutabazi ho undi munsi muri buri karere igihe byaba ngombwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa senegali ya senefar ejo kuwa kane yabonanye na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov i moscou baganira ku bibazo by'umutekano n'iterambere inkuru mugezwaho na fideli niyongabo abo bategetsi bombi bahuriye i moscou ejo ku munsi wa kane mu biganiro byabo bashimikiye ku bibazo bijyanye n'indero n'inyigisho imitahe n'amasoko ntanganguvu ibicariye kandi ikibazo cereka umutekano muke urangwa mu karere ka sahel mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru sergei lavrov yasubiye kumenyesha ko uburusiya bwiteguriye guha senegal n'ibindi bihugu vyo muri afurika imfashanyo ya gisirikare yavuze ko iyo mfashanyo izokomeza kurushiriza uburyo bwo kwivuna umwansi n'imigwi ikora iterabwoba hisunzwe ivyatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru rya leta y'uburusiya tas umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa senegal yasin far yasabye ko igihugu ciwe gikorana n'uburusiya mu bisata vyerekeye ifumbi n'ubuhinga bwa none vyitezwe ko inama ihuza abajejwe imirimo y'ubudandaji ba senegali n'uburusiya izoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka ikigo cya amerika kigishwa inama ku bijyanye n'ubutasi kizwi ku izina rya site intelligence group cyatangaje ko umutwe ukorana na al qaida wavuze ko ari wahitanye abantu bagera muri magana atatu mu gitero simusiga cyabereye mu majyaruguru ashyira hagati muri burkina faso kuwa gatandatu cyakora uwo mutwe wavuze ko wibasiye abari mu mitwe y'abarwanyi ikorana n'igisirikari ko atari abasivile igitero cyabereye hanze y'umujyi wa barsaloro ni kimwe mu byahitanye abantu benshi mu myaka icumi ishize urugomo rwa kisilamu rwibasiye iki gihugu cyo muri afurika y'iburengerazuba abo mu miryango yakozweho n'icyo gitero bavuze ko abantu byibuze magana ane bishwe ubwo abajihadisite barasaga ku baturage bacukuraga imyobo yo kwirwanaho babitegetswe n'igisirikare umutwe wa jama nurusrat ul islam wa al muslimin uzwi mu mpine nka jnem ishami rya al qaida wavuze ko abasirikari n'abo mu mitwe y'abarwanyi barimo gucukura imyobo ubwo babagabagaho igitero mu itangazo ryasemuwe na site ejo kuwa kane jnem yaragize iti abiciwe muri iki gitero nta bandi uretse abarwanyi bakorana n'igisirikare cya burkina faso ureke ibyo babeshya bavuga ko bari abasivile amashusho menshi bigaragara ko yafashwe n'abarwanyi akanashyirwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana imirambo myinshi mu myobo yiganjemo abantu bambaye imyenda ya gisivile ku wa gatatu urugaga ruharanira ubutabera ku batuye i barisaroro rwavuze ko abayobozi barangaye mu gukoresha igisirikari kigategeka abaturage gucukura imyobo yaje guhindukamo imva rusange
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
nigeria yakiriye doze ibihumbi icumi z'urukingo rw'ubushita bw'inkende yahawe n'ikigo cy'amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid iki ni icyiciro cya mbere cy'inkingo zageze mu gihugu kuva nigeria yemeje ko abantu mirongo ine banduye iyi ndwara kandi kugeza ubu ntawe yishe muyi aina umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuvuzi bw'ibanze yavuze ko iyi nkunga ari intambwe ikomeye muri nigeria mu itangazo aina yagize ati turabizi ko izi nkingo zidahagije ugereranije na doze zikenewe ndahamya ko twabonye doze ibihumbi icumi muri doze zigera ku bihumbi magana abiri ubu zabonetse ku isi hose nigeria yafashe icyemezo cyo gushyira umwihariko kuri leta eshanu mu gutanga izo nkingo izo leta zirimo iya bayelsa edo cross river na lagos nk'uko usaid yabivuze mu itangazo ryayo ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuvuzi bw'ibanze muri nigeria ntikiravuga igihe izo nkingo zizagerezwa muri izo leta cyangwa bazabanza kwitabwaho mu buvuzi mu muhango wo kugeza izo nkingo kuri guverinoma ya nigeria ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika aho muri nigeria richard mills yagize ati turashishikariza guverinoma ya nigeria gukomeza kwegeranya ubushobozi imbere mu gihugu kugira ngo haboneke izindi nkingo zo kurwanya indwara y'ubushita bw'inkende
aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi ku ijwi rya amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika nongere ndabahe bwakeye n'ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru reka tuyahere mu burundi aho impunzi z'abanyekongo zisaba impande vyega gusubira ku ngingo yazo ihagarika vy'imfatakibanza umugambi wo kubazana muri amerika na canada ishami rya onu ryitaho abimukira ku isi oyeme mu mpfunyapfunyo ryafashe ingingo yo kubarira bangiriye kwimura bamwe muri izo mpunzi zo muri kongo kubera ibitigiri vy'abandurikiza c'ibihara vy'inkende mu burundi kibandanya kwiyongera ibindi kuri ino nkuru na tiariva ndayishimiye nk'uko amasoko yacu abitubwira ni uko impunzi z'abanyekongo zari ku ntonde za oem umuryango mpuzamakungu w'abimukira zari zirindiriye kwimurirwa muri amerika na canada mu ndwi iheze zahagaritswe mu kiringo c'iminsi mirongo ibiri n'umwe imvo ya byose ni irandagata ry'akaranda k'inkende ryibonekeza cane mu gihugu c'uburundi aho amakuru ava mu bushiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko uturere tw'ubuvuzi dushika kuri mirongo ibiri n'icenda kuri mirongo ine n'icenda muri ico gihugu twamaze kugaragara iyo ndwara abo banyekongo bari bamaze kwitegura batekeye amasandugu batwaramo impuzu basezerera bagenzi babo ariko umunezero wabo wamaze akanya gato nk'uko ababegereye babitwiganiye umuryango mpuzamakungu w'abimukira wahagaritse urwo rugendo rwabo mu ntumbero yo kubanza kubasuzuma kugira ngo ntibajana ku karanda mu bihugu bazoba bimuriwemwo amakuru ijwi rya amerika rihabwa na bamwe mu begereye abo bakongomani bari biteguriye urugendo rwo kuva mu burundi berekeza muri amerika na canada nk'uko bagenzi babo bageze muri ibyo bihugu bari biteguriye kubakira ariko amaso akaba yaraheze mu nzira abo bose twavuganye ntibashimye kuvugira kuri mikoro zacu mu kurinda umutekano wabo wo kuba batemerewe gutanga amakuru ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu barongoye amakambi y'impunzi bavuyemwo uyu yavuganye n'ijwi rya amerika ni umwe mu barongoye ikambi imwe mu zo bavuyemwo zirimo kavumu bwagiriza gasogwe nyinkanda na musasa ziri mu ntara za ruyigi cankuzo muyinga na ngozi babasabye ko mbere bafate ko banza kuguma iminsi mirongo ibiri n'umwe banze babasuzume hanyuma rero urugendo rubandanye uwarongoye ikambi avuga kandi ko ubusanzwe abajanwa n'umuryango mpuzamakungu w'abimukira bahora bamara indwi imwe gusa aho barindirira muri uwo muryango mu gihe baba bariko barategurwa kuja mu rugendo ubusanzwe bari basanzwe bamara insomene pidi somene ari nk'abafise ingwara kugira habe stabilization mbere yuko biburira ngiye kandi atangorana afise bari basanzwe bamarayo inisomene bakaguma ngaho babakurikirana ko atakagorane hama bakavoyaje ijwi rya amerika ryagerageje kurondera uburongozi bw'umuryango mpuzamakungu w'abimukira ishami rikorera mu burundi kugira ngo badutangarize ikiriko kirakogwa kugira ngo urugendo rwabo ruzobandanye inyuma y'iyo minsi mirongo ibiri n'umwe ariko ntitwabaronse yamara umwe mu bakorera muri uyo muryango mu burundi atashimye ko amajwi yiwe yumvikana avuga ko bariko barakorana cane n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu burundi ndetse n'indongozi za amerika na canada mu ntumbero yo gusubira gutunganya izo ngendo vuba yagize ati turatahura amakenga y'ibihugu byakira izo mpunzi ku bijanye n'irandagata ry'uwo mugera ariko twizeye ko iki kiringo kizoba gito cane naho bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi bari barindiriye kuja ku rutonde rw'abagenda twaganiriye ariko nabo banka kumvikana mu majwi bafise umubabaro n'umwiheburo ko bashobora gusiba kuja muri ivyo bihugu vya kanada na amerika uyu yagize ati nari mfise inyota yo gusubira kubonana n'umuryango wanje uri muri amerika ariko sinzi igihe nzosubirira kubabona uko guhagarika izo ngendo kuri abo kuje inyuma y'uko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu burundi butangaje ku mugaragaro kw'ikiza c'akaranda k'inkende carandagase cane mu burundi umushikiranganje ridwine baradahana yabishikirije mu minsi mike yiheze aho yasabye abarundi kwirinda iyo ndwara mu gukaraba neza n'ibindi ukuri tugerageze twirinde iki kiza cy'akaranda dushyireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarumasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko kandi tubigire itegeko yamara naho biri uko abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igisagara ca bujumbura bavuga ko bigoye kubishira mu ngiro kuko bahanzwe n'ikibazo c'ibura ry'amazi ntivyoroshe kugira isuku ukaraba ubunye n'amazi ntayahari amazi aracikagurika ku bwinshi sigure ko n'amazi yo gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe kuronka amazi yo gukaraba meza bikaba bikigoye cane kuri abo banyagihugu baba mu gisagara ca bujumbura kuko mw'ishirahamwe regidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu minsi mike yiheze batangaje ko nta muti babona kugira ngo amazi akwiye aboneke ibitigiri duhabwa n'abegereye abari ku rutonde rw'abagenda nuko abarenga ijana na mirongo ibiri aribo bari bagiye muri amerika na canada abari bagiye muri ivyo bihugu gushika ubu bacumbikiwe mu muryango mpuzamakungu w'abimukira mu kurindira ko iminsi mirongo ibiri n'umwe bahawe ihera aho ngo ushobora no kongererwa nk'uko amasoko yacu abitubwira uburundi bukaba bufise impunzi z'abanyekongo barenga ibihumbi mirongo umunani bakaba bagwiriyemwo abo bita abanyamurenge thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali tiarive ndayishimiye urakoze duce tubandaniriza mu rwanda aho umuryango w'umunyagihugu yitwa uziel ntakirutimana wo mu karere ka rutsiro mu murenge wa boneza umutabariza ushaka kumenya irengero ryiwe eric bagira ubusa tuganira na madamu Eliana mwarakoze wo mu mudugudu wa rusororo mu kagari ka remera mu murenge wa boneza yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi uyu mugore yatubwiye uko byagenze bamutwariye umugabo baraje baramujyana ari saa tatu n'igice z'ijoro nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere ntibatubwira ikintu bamujyaniye twageze ku karere turamubura tugera kuri ribu y'ikayove turamubura amakirizo yose twarashatse twarahetse yatwawe na bande se twabonaga ari abantu bambaye ibya gisirikare uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we nta kiruta imana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza ahashoboka hose nabaje kujya ku murenge gitifu nawe numva ambwira ngo agiye kunkurikiranira mbonye bitinze ndajya kuri ribu kayove naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero abasirikare harya muri magaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira nahamagara ngo ntabwo turahamagara ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya saa sita ngo baraza kumbwira na n'ubu mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu rutsiro uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugiraho umwere ijwi rya amerika rivugana na bwana patrick munyamahoro muhizi uyobora umurenge wa boneza yatwemereye ko koko umuryango wa ntakirutimana wamwituye umugezaho ibyishimo twarye kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi ngira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka ajya yajyaga mu nzego z'umutekano
ya yari yaragiye kongo aragaruka yewe naramuvugishije rwose yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho jenoside aragenda ariko yari azi ko gihari aragwera aragaruka yagiye nk'inshuro nk'ebyiri ayo makuru rero bayangejejeho ni ibyo nkirimo nshakisha kugira ngo nanjye umenye aho ari ariko ntabwo turamenya amakuru ye neza uyobora umurenge wa boneza avuga ko nta kiruta imana atagizwe umwere ku byaha bya jenoside akekwaho ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu urubanza rutaraburanishwa mu mizi ntabwo ari ari ukugirwa umwere ahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko yaburanaga ifungwa iminsi mirongo itatu ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko ntabwo bagiye ofo y'ikibazo ku ruhande rwa madamu mwarakoze agasaba ko abamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye icyifuzo ni uko nyine twebwe twamenya ahantu aherereye tukavuga tutererenda cyangwa se yarapfuye ikibazo ni uko nyine twabuze irengero icyo kibazo twagize bibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari wenda mukambwira ijwi rya amerika rivugana na bwana confiance ntakirutimana umwe mu basore babyawe na uziyeri ntakirutimana yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu rwanda bamwizezaga kumuha amakuru y'aho se umubyara aherereye mu kiganiro kirambuye ijwi rya amerika ryagiranye na munyamahoro muhizi gitifu wa boneza biroroshye guhita wumva ko yaba azi aho umwe mu baturage ayobora aherereye aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko ikibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera bubanza bukore akazi kabwo bo barumva umuntu wabo yarapfuye se twarabasobanuriye none se mubabwira aho aherereye nose umuntu uri mu butabera ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo ariko umuntu umwe babiri batatu barambwiye ngo ni abantu batanu naburiya ni abantu batanu nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe kandi mubona musanzwe muzi mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano ni mworoshye njye sinari nahari umuduha umwanya tumushake nibyo twari tukirimo rero kumva deja bumva panike yarabaye njye nabwe nta bacengezi dufite mu gihugu nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu niba baratwawe n'inzego z'umutekano nimureke dukurikirane ndanababwira noneho reka mbaze noneho ribu turaganira na ribu rero mu by'ukuri nibaduha umwanya ni ngewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha uno wese umuturage ngewe yagenda ngaceceka nibashyire umutima hamwe nibaturekere ikibazo dukurikirane tumenye aho umuntu ari rwose umunsi nabimenye nanjye bwanjye nabajyana nzamubereka ku isaha ya saa saba zo kuwa gatatu w'iki cyumweru ijwi rya amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u rwanda bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho bahise badukupiraho telefone badusaba kuboherereza ubutumwa bugufi kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho ijwi rya amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib twahamagaye bwana tiyeri murangira uvugira urwego ntibyadukundira uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi ibiri gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka gasabo francisco saveri mutuyemungu waburiwe irengero ku bw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano umuryango human rights watch ufite icyicaro cyawo muri amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda ko bunyereza abenegihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ingingo u rwanda rwamaganira kuri igihe cyose izamuwe eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye haheze hafi imyaka itatu ingabo z'igihugu cya uganda n'iza kongo zitanguje umugambi w'ibikorwa bya gisirikare wiswe operation shuja ni umugambi wari ugamije gutuza abarwanyi ba adf bafise ibirindiro mu burasirazuba bwa kongo inyuma y'iyo myaka none yababa itatu umugambi washitse kuki ignatius bahizi arabigaruka ko muri ino nkuru irambuye
abo ni abana bari munsi y'imyaka itanu ba nyina bari barabaye imbohe z'abarwanyi ba adf kandi bagirwa abagore b'abayobozi batandukanye b'uwo mutwe abo barokowe n'igisirikare cya uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma yo gukurwa ku rugamba mu mashyamba manini yo mu ntara ya ituri itsinda ry'abasore n'abakobwa makumyabiri na babiri n'abo bana bazanywe muri uganda kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe nyuma yo guhabwa amahugurwa mu bumenyi butandukanye ukwezi gushize basubijwe mu gihugu cyabo cya Kongo kugira ngo bashyikirizwe imiryango yabo igisirikare cya uganda kivuga ko imfungwa zirenga ijana zabohojwe kuva gahunda ya operation shuja yatangira umuvugizi w'igisirikare cya uganda brigadier general felix kuraige yatangarije ijwi ry'amerika ibindi bagezeho muri ubwo bufatanye n'igisirikare cya congo abaturage bari barirukanye mu byaro byabo barabatesheje imirima yabo n'amasambu twarahagomboye abaturage bari mu za idp camps bazivuyemo basubiye mu mago yabo amashuri yari yarakinzwe yarafunguwe amaramizo bari barakinze nayo ubu ngubu barafunguye abantu bararamya imana nk'uko babishaka nubwo ibyo bimaze kugerwaho adf yakomeje kugaba ibitero ku baturage ba congo raporo zerekana ko rimwe na rimwe ibitero bya adf bihitana amagana naganiriye n'umukongomani utuye mu mujyi wa beni utashatse ko amazina ye amenyekana kubera impamvu z'umutekano we ambwira uko ibintu bimeze mu bice bimwe na bimwe bitari kure ya beni mauaji watu walikufa mia, mia tu ADF iracyica abantu mu byumweru bishize bishe amagana mu byaro bitandukanye byo mu turere twa Rubero byagaragaye ko muri utwo turere naho ADF ihafite inkambi ariko igisirikare cya Uganda cyahise gitangira kubahiga mu minsi mike ishize bateye ibombe muri ako gace barokora abantu bamwe bari barashimuswe kera abarwanyi ba ADF bamwe baricwa n'imbunda zabo zirafatwa ambao walikuwa wametekwa nyara zamani wame...
umuvugizi w'igisirikare cya uganda arasobanura impamvu ibyo bitero byakomeje mu bice bimwe na bimwe bajya mu bice tutarageramo nangwa se birimo bagenzi bacu ba kongo aho muri ibyo bice uvuze mutaragera aho zija zikica abantu mufite gahunda yo kuzahagira ngo naho amuhagombore bizaturuka kuko abayobozi babireba ba perezida rero nibo bazasuzuma bakareba niba dukwiye kujya aho handi mu kureba kwacu igihe akabaye ngombwa
abo ni abasirikare ba uganda bari mu mugambi wo guhiga abarwanyi ba adf bamwe mu banyekongo batekereza ko ingabo za uganda zitagomba na rimwe kuva mu turere twabo kugeza zitubohoye burundu undi muturage wa beni nawe utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano yabwijwe rya amerika ko ingabo za uganda ziramutse zifashe umugambi wo kugenda abantu bazafunga imihanda kugira ngo zibure inzira Nafasi yote raia akiona UPDF ni kupiga mikono kabisa lakini akaona monisho akaona monisho ahantu hose iyo abaturage babonye igisirikare cya Uganda batangira kugikomera mu mashyi ariko iyo babonye MONUSCO bayitera amabuye mbere ya byose sinkeka ko abaturage bakwemerera igisirikare cya Uganda gusubira iwabo ubu ngubu wenda baramutse bagiye nijoro ariko baramutse bagiye ku manywa abaturage bafunga imihanda kugira ngo babure inzira baba bazi ko basigaye mu bihe bikomeye
matuacha katika magumu.
Ubwo yavuganaga n'abanyamakuru impondwe vuba aha Colonel Desire Chibi Chabere wa FRDC yijeje ko ibikorwa bihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi nibikomeza ADF izaba amateka.
Adui wa Uganda ni adui wa Kongo.
Ati umwanzi wa Uganda n'umwanzi wa Kongo kandi umwanzi wa Kongo n'umwanzi wa Uganda. Ububasha twahawe n'abayobozi bacu bwo gufatanya muri uyu mugambi wo kurwanya ADF umaze kubyara umusaruro mwinshi. Dukomeje ubu bufatanye n'igisirikare cya Uganda, tuzakomeza kubohoza uturere twinshi, kurimbura umwanzi no kugarura amahoro mu karere kacu kugira ngo abana bacu bashobore kugenda ku ishuri mu mahoro. Nubwo umugambi wo kurwanya ADF wageze ku bintu bitandukanye, inshuro nyinshi abarwanyi ba ADF bagiye baca inyuma y'umurongo w'intambara bakambuka muri Uganda bakagaba ibitero byahitanye abantu UPDF ivuga ko amatsinda menshi ya ADF yambutse muri Uganda yishwe ndetse n'abayobozi benshi kimwe n'abarwanyi akaba bamaze kwicirwa ku rugamba imbere muri Congo gusa ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ibimenyetso byose byo kugenzura ibyo UPDF itangaza kuko tutigereye ku rugamba ariko mu mpera za bibiri na cumi na gatatu umwe mu bayobozi ba edf witwa njovu yafashwe mpiri n'igisirikare cya uganda ayoboye ikipe yari ije kugaba igitero mu parike ya queen elizabeth ikasese mu burengerazuba bwa uganda ignatius bahize ijwi rya amerika uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri leta zunze ubumwe za amerika abarepublika bita abademokrate ngo ni ab'ibubamfu abademokrate nabo bakita abarepublika ngo ni ab'iburyo mu rukurikirane rw'inkuru zihariye ku matora y'uyu mwaka muri amerika turarabira hamwe aho bituruka n'ico bisobanuye muri politike aya magambo iburyo n'ibumoso yamye asanzweho ariko inyito yayo mu rwego rwa politiki ikomoka muri revolution yo mu bufaransa yabaye guhera mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda n'icyenda abarevolutionneri bashakaga gukuraho ubwami no gushyiraho itegeko nshinga icyo gihe nta ryabagaho umwami niwe wari ufite ubutegetsi bwose mu biganza bye no kwica no gukiza bashyizeho inteko ishinga amategeko yo kuryandika ihuriwemo n'abanyapolitiki b'ingeri zose ababishyigikiye bicara iburyo bwa perezida w'inama abatsimbaraye ku bwami bicara ibumoso bwe nuko byatangiye ariko abanyamakuru nibo babyamamaje bagakoresha ijambo iburyo ku banyapolitiki baharanira impinduka n'ijambo ibumoso kuri abo banyapolitiki batsimbaraye ku bya kera byarogeye rubanda barabitora barabimenyera biza no kujya mu mashyaka aho avukiye bikwirakwira n'uburayi bwose birakomeza kugeza n'ubu muri leta zunze ubumwe za amerika abashakashatsi bemeza ko ari abanditsi b'ibitabo bya politiki batangiye gukoresha aya magambo bwa mbere mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za makumyabiri naho byagiye byogera kugeraho amashyaka y'abarepublikani n'abademokarate nayo atangiye kubikoresha rimwe ribyita irindi bitewe n'amatwara yayo uko yagendaga yivugurura amashyaka yombi afite amatwara adahura abademokarate bitwa ishyaka ry'ibumoso baharanira impinduka nko mu birebana n'uburinganire bw'ingeri zose muri rubanda ubutabera mu mibereho ya buri wese kandi muri byose n'ubwishingizi mu buvuzi kuri buri wese bisobanuye imishahara ingana ku bantu bakora akazi kamwe hatitaweho ibara ry'uruhu cyangwa igitsina no kurengera no kurenganura ba nyakamwe bose bisobanuye amashuri afite ireme kimwe kuri bose no kurengera uburenganzira bw'abimukira kuko ku bademokarata leta zunze ubumwe za amerika kuva kera na kare kuva yabaho ari igihugu ahanini cy'abimukira izi ni ingero nkeya kandi ku bademokarate guverinoma igomba kubigiramo uruhare ku rundi ruhande abarepublikani bitwa ishyaka ry'iburyo baharanira guverinoma nto ni ukuvuga ifite abakozi bake amashami make n'ingengo y'imari idahanitse baharanira amatwara ya gikapitalisita ni ukuvuga amasoko y'ubucuruzi bwisanzuye n'imisoro mito bashaka amategeko akanyaze agenga abimukira barwanya ubwishingizi mu buvuzi kuri buri wese guverinoma yagiramo uruhare ntibashaka kandi imyigire imwe ku bana bose muri ibi byose bifuza ubwisanzure mu mahitamo ya buri wese ku giti cye ku barepublikani guverinoma ntigomba kwivanga mu buzima bwite bw'abaturage bashyira imbere amatwara y'abakurambere mu mibereho ya rubanda mu by'amadini kubaka ingo hagati y'umugore n'umugabo no kubyara bakagwiza abana ntibashaka ko umugore yakuramo inda ku birebana n'imihindagurikire y'ibihe bo ntibabyemera kwibaho muri politiki yo kwiyamamaza muri uyu mwaka ab'iburyo n'ab'ibumoso yafashe indi ntera isa n'iyo gutukana right. jeremy nelson wo mu kigo cy'ubushakashatsi mu birebana n'itegeko nshinga national center for constitutional studies cyo muri leta zunze ubumwe za amerika ati abakomunisite bashyirwa ibumoso abafashisite bashyirwa iburyo nguko uko abarepublikani cyane cyane donald trump kandida w'abarepublikani nabo bavuga ko abademokarate ari abakomunisite abademokarate nabo bakavuga ko abarepublikani bamwe na bamwe nka donald trump ari abahezanguni bakabije b'abafashisite ari byo twagereranya nko kubiba urwango gushaka ubutegetsi ku ngufu kubugundira no gutegekesha igitugu gikaze cyane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho tubaye turabangira ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabikebanuwe ndabipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu bindi biganiro ngiye kubategurira